hello my correct people. welcome to bc tv Now, today be your first time they come across my channel Don't forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that whenever eh, we dey do video you go dey see am so for those one they go they come god go bless you now i dey tok about royal home nigeria celebrities for my channel so my pipo i no go waste time You get gist when i carry come gist of uh, um, Olori Mariam and the ex-husband and Kabiyesi now the gist them now and carry come for here so my people, as we they go for social media like wetin we hear Olori Mariam no dey palace right now e no dey for palace Olori Mariam dey e didn't go to palace e no dey for palace my pipo so we hear some kind gist say the ex husband say e find am come palace but e no see am for palace because of say she no dey for palace so that e come make caviarcy dey vex say why e ex husband go find am come palace you understand so kabiyesi really vex well well you understand so my people, because they tok say he get something wetin the two of them? Not be pikin o lori mariam no get children People when they tok say lori mariam get children she doesn't have children lori mariam doesn't have children you understand she was married but she didn't give birth you understand i just pray god help her so that she can born no dey use pikin dey laugh person hmm. even queen army wey be say na e no even dey use pikin dey laugh olori -huh. exactly wetin queen army talk now dey talk so say god go give her pikin you understand na me i dey talk so. so my pipo na we con dey hear again now say. olori mary and eh, ex husband come come he come give and slap <laughs> for palace ah, sometimes eh, there are things that we are bloggers yes we be bloggers He get some kind of things me i don't tire to the talk about caviarcy e things you know but because of say na Ooni of Ife na im make i wan talk dis thing now e be like say dis people no know who Kabiyesi is you understand you people don know who Kabiyesi is is it possible for another person to come and come and give Kabiyesi wife slap ah ah na wetin they do now now uh, eh, well, I don't want to call your name. I don't want to call your name. Please mind the things you are saying. I know that you are not a Yoruba woman or lady. You understand? We all with a hustle. a hustle with a hustle. So make you the mind the kind thing wey you talk say say Olori marry ex-husband. now so e come come palace na so e kon give mary a hot slap. Eh? Hmm. however now olori maria exhusband e no go even see am e cannot even come close to her anymore becos she's married. maria now right now maria no even dey palace maria travelled. ah my pipo me i don tire for money of ife gist i know say yes everybody they find money we all they find money i know that one we want to do video i know but there are things man and the funny things when wey be di thing they go see the comment The funniest thing our pipo go see the comment Yeah. Now, wow you go see dey you go see dey comment comment on something when wey know e they exist something wey e no even happen Now, no me me and olori mariam we don't dey follow the same place but you see kabiyesi una know say i love kabiyesi well well i love everybody that is people when wey know me know say i love kabiyesi well well you understand i love Kavizi, and very soon now because of say all these people where you know, sabi tok dem no sabi tok o oh. especially i no wan talk because of say na igbo i dey marry becos if i talk now say all these igbo bloggers when busy they go say ah eh why are you talking like that eh are you a racist i no be racist i i am not a racist but guys get some kind Is when they dey talk when they no sabi talk make they mind the way when they they talk okay why would Mariam pick Izzat's call okay he didn't pick Mariam didn't pick his Izzat's call right then the ex just came to palace to give Mariam slap there are things you don't say this is our king for goodness sake you need to respect him this is our king you people will make this king to to now stop us from talking about him he knows we are lying too much of lies is too much the way you people are lying is too much the lie too much o oh. ah, ah no kabiyesi go just come uh, the ex-husband go just give Mariam slap uh-uh. i no wan just mention your name for my chat you understand you know if you listen to my this you know that i'm talking to you and the the the people when they go the listing, they go come now come write come dey write down up and down The people are just depressed na now i believe say many people for youtube all this facebook thing youtube channel all this store on and so forth Now, now me i know say true true say they they depressed because if dem no depressed i no see not any reason why be say somebody go talk something you know go you you you somebody go talk oh, kábíyèsí kábíyèsí wife person go come come from street you go come go give am slap no be say na kábíyèsí give am slap o eh the person will just come he go give am slap and una go just come una wen e be say e be like say una dey sick all these commenters you guys are sick na like me i don tire to dey. The... I even don't tire Self, I tire. I tire.